ఇది Nizwi-de Amerik. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co kuwa gatatu itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Ejo kuwa kabiri ku biro vya ambasade y'Uburundi Kampala, Perezida Yoweri Museveni yasinye mu gitabo c'iteka asezeranya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza.
We salute his uh, contribution to Burundi and to East Africa. It is a sad loss because he was a young person. Hatuna maneno mengi isipokuwa kusema pole peke yake.
Uwo ni Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yagize ati Perezida Nkurunziza azokwibukwa nk'umuntu yagize uruhara runini mu gihugu ciwe no mu karere ka Afurika y'ubuseruko avuga ko ababajwe n'uko apfuye akiri muto guhera ejo kuwa kabiri uburundi bufise icegera c'umukuru w'igihugu mushasha ni prospere bazombanza mbere n'umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni mu rwanda umuhungu w'umunyemari mirongo francois xavier ari mu maboko y'urwego rib rushinzwe gukora amatohoza uwo muhungu mirongo jean pierre akurikiranwa icaha co kwiba umuriro bakoresha mw'ihinguriro ryabo ry'ibikoresho vya plastique mu rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa abanyamurage uharanira ko ingoma ya cami yogaruka mu gihugu Ah, imbere ko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu diana nininahazwe adushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya diana amakuru yo hirya nino ku isi tuyafitiye muri kano kanya reka tuyahera aha ku mugabane wa amerika aho umukuru w'akanama kajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu mu nama nshingamateka yatumye ko umuyobozi mukuru w'ikigo usgm gitwara ijwi rya amerika kuza kwisigura imbere y'ako kanama amusaba kwisigura impamvu yarirukanye bamwe mu bategetsi b'ibisata bitandukanye bitwarirwa muri ico kigo akabasubiza n'abegereye ubutegetsi bwa perezida donald trump Elliot Ingle yasavye Michael Park aheruka kugenwa nk'umukuru wa USGM kurenguka igenekerezo rya munani ukwezi kuza kwindwi. Ico kigo USGM gitwara ijwi rya Amerika ntikiravuga niba uwo mutegetsi wacu mushasha ategekanya kwitaba ubwo butumire canke atazobwitaba. Kuri no dosiye nyene uruhande rwa Sena akanama kajeje imigenderanire ya Amerika n'amakungu nako kavuze ko umukenguza amateka w'umudemokrate Bob Menendez amaze imyaka myinshi gusumba abandi muri uwo murwi yasavye igisata kijeje kugenzura imikorere ya leta gutanguza bidatevye amatohoza yo kumenya niba abirukanywe bazize imikorere yabo mibi canke ari bindi boba barahowe mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri usgm michael pike yagenywe na perezida donald trump yirukanye mu ndwi heze barimwo abarongoye iradiyo free europe n'iradiyo free asia ku ruhande rw'ijwi rya amerika umuyobozi waryo amanda bennett n'icegera ciwe sandy sugawara batanze imihoho bavuga ko park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana aha gusa tuributsa ko mu kwezi kwa kane perezida trump yari yibasiye ijwi rya amerika n'ubuyobozi bwayo avuga ko ivyo bavuga bidahesha iteka igihugu ico gihe yakangishije ko abashingamateka batemeje amazina yabo yari yasavye harimo n'uwo mutegetsi mushasha w'ikigo usgm ashobora guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka mu butumwa bwa email michael park ashigikiwe na trump yandikiye abakozi bose babarizwa muri usgm harimo n'ab'ijwi rya amerika yababwiye ko ico azoshira imbere mu burongozi bwiwe ari ukubahiriza akarangamutima k'ijwi rya amerika n'ubwigenge bwayo tukiri aha muri amerika perezida donald trump yagabishije abakomeje kwiyerekana ababwira ko badahagaritse bagiye gufatirwa ingingo ruhasha yabivuze abicishije mu butumwa ku rubuga rwe rwa twitter ubutumwa uwo muhora wahavuye unyegeza mu gusigura ko bunyuranye n'amategeko yawo awuza gucishaho ubutumwa bugambije kugira nabi umurwi kanaka canke umuntu kanaka abamaze iminsi biyerekana biyamiriza ivangurarukoba n'inguvu zikoreshwa na polisi ya amerika ni nyuma y'urupfu rw'umwirabure george floyd yacikanye inyuma y'aho umupolisi w'umuzungu abonetse ku mashusho amufukamye ko mu majambo yiwe ya nyuma uwo floyd nawe akagira ati ndabuze impwemu hagati aho ejo kwa kabiri umutekano ku murwa mukuru washington dc wiriwe wakajijwe na cane cane mu icungararo ry'ahari ingoro n'ibiro vy'umukuru w'igihugu maison blanche abiyerekana bakaba bamaze iminsi bagandagaje muri ako karere korea ya ruguru yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko ihagaritse ibikorwa vyayo vya gisirikare yari itegekanije gukora muri korea y'epfo ivyo bikorwa vyari bigamije kuzokorwa mu ntumbero yo kwigarurira uruganda runini rw'ubudandaji rwitwa kaesong n'ikibanza cubatswemo amahoteli agezweho kizwi ku izina ry'umusozi wa diyama ivyo bibanza vyose vyubakishije amahera ya korea y'epfo ku butaka bwa korea ya ruguru ariko imbere y'uko vyugarwa bitewe n'icuka kibi kiri hagati ya korea zompi ivyo bihugu vyose vyarahakorera korea ya ruguru itangaza ivyo mugambi w'ibikorwa vyayo vya gisirikare yategekanya gukora muri korea y'epfo iyo y'epfo yari yayigabishije ko yokwimba yigera ku ngaruka zizoyibako inyuma y'ivyo bikorwa mu kugabisha ico gihugu korea y'epfo yavuze ko igisirikare caco citeguriye bihagije amakuru hirya nino ku isi tuyasozerere ku mugabane wa afurika neza na neza muri tanzania aho polisi y'ico gihugu yarayitaye muri yompi zito kabwe umukuru w'umugambwe wa zalando uri mu ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu uyo munyepolitike co kimwe n'abanywanyi umunani b'umugambwe wiwe bahagaritswe bagirizwa kuba bariko bakora inama bidaciye mu mategeko imigambwe yindi itavuga rumwe na leta ya john paul magufuri y'amara yateye utwatsi ihagarikwa ry'abo banyepolitike yemeza ko bahagaritswe ku mvo za politike zito kabwe atawe muri yompi inyuma y'uko mu kwezi guheze ubutungane bwa tanzania bumugize umwere kuvyagirije ivy'uko ari we yoba yari ari inyuma yo gushamirana kwabaye hagati ya polisi n'abanyagihugu bo mu karere avukamwo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abanyagihugu ba baba ijana nibo baguye muri iyo mishamirano tanzania kuri uno wa kabiri yahagaritse kandi ikinyamakuru tanzania ndayima kibona nk'igihengamiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bwafashe iyo ngingo bucagiriza kuba caraciye kubiri n'amategeko agenga akarangamutima k'umwuga no gukwiragiza ibihuha mu gihe ubwo bushikiranganji bwemeje ko bwari bwahaye gasopo ico kinyamakuru inshuro zirenga cumi ugitwara yabibeshuje avuga ko ahubwo yahamagajwe bamubaza ku kiganiro yagiranye n'umusenyeri yahamagariye abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abanyagihugu abasaba kuzomera amagabo amatora akaba atamanyanga vyitezwe ko perezida wa tanzania john pombe magufuri muri ayo matora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi uno mwaka yitoreza manda yiwe ya kabiri y'imyaka itanu ni nayo izoba ibaye manda yiwe ya nyuma niyo amategeko atahinduka canke ngo ayarengeko
urakoze diane ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi prosper bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu naho alain guillaume bunyoni umushikiranganji wa mbere abo n'abayobozi bakomeye ba mbere inama nshingamateka y'uburundi yaraye yemeje bishingiye ku ibwirizwa nshingiro rishasha pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru ni amatora atagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu ryerekeye igikorwa cabazindukanye inama ya bose muryumve otrez honorable president de l'assemblée nationale abujumbura ni kete yanditswe ejo hahise tariki mirongo ibiri na zibiri conformément à l'article 123 atirikete rivuga riti banyakubahwa abashingamateka twisunze ingingo y'ijana mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro jewe umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze
et de l'analyser le plus promptement possible ayo mazina nayo ni prosper bazombanza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu na rengiyo bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe prosper bazombanza yahoze muri ico kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu aturuka mu mbwambwe iprona ishami riri muri leta yemejwe ku majwi mirongo icenda na rimwe ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bitavye ibikorwa babiri baramuhakana umwe nawe ntaco yabivuze ko arengiyo mibunyone nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi mirongo icenda n'abiri ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bahari babiri nabo baramuhakana bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose ahari mu gipolisi no mu gisirikare komiseri de polisi general nk'uko ababizi bavyemeza yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu nubwo biri uko itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashinga amateka bose kuko ryabaye abashinga amateka baturuka mu mugambwe sanara utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agaton rwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka siho ryari mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe uwo mugambwe uti abashinga amateka bigenga b'umugambwe sanel ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde uwo mugambwe seneri wongera kuti ntitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihutihuti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka akanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe ku ndwi iheze umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye yari yiyemeje gushinga leta y'ubumwe gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora ntimugire ubwoba ndazi bindindiriye ukwishyira ni ukwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ivy'ingimba nibihagarare twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza evariste ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
ari ngeme bunyoni yemejwe kuba umushikiranganji wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimwo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatiwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya hamwe na amerika vyo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na amerika vyagiriza izo ntwazangabo ko ziri mu bahohoteye agateka kazina muntu mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atagihindutse abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshingamateka bazorahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver tuve mu burundi tuze mu rwanda mirongo jean pierre ari mu maboko y'urwego rib rushinzwe gukora amatohoza umuhungu w'umunyemari mirongo francois xavier akurikiranwa icaha co kwiba umuriro bakoresha ku ihinguriro ryabo ry'ibikoresho vya plastique inkuru y'idonido na mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru y'ifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu rwanda witwa mironko uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga mirongo ine rukora ibikoresho bikoze muri purasitike usanga byifashishwa n'abanyarwanda batari bake ijwi rya amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda nkusi faustin atangaza ko uru ruganda rwa mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye ariyo mpamvu bahise bata muri yombi umuhungu we abafunze ukurikiranywe n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo nkuzo rw'ibyo umuriro uruganda rwa rw'ibyo umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushyikirije hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha bifatwa nk'icyaha bifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri byo wenda banavuga ko ari mironko nibaza ko ari uko uruganda ari urwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe niwe nyirabyo ibyo byose yaba afite abantu bamenekinga ntuza ze akazi ke kose niba yaba adahari cyangwa ahari ni ukuvuga ngo rero abavuga ko ari mu zihe mironko ntabwo ari byo ntabwo ari byo gusa intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa mironko witwa mironko jean pierre ryaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu rwanda rege bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa mironko plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutse imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi umuyobozi ushinzwe itumanaho muri rege prosper mubera yabwira ijwi rya amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri sisiteme dukoresha nta nubwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute byose nibwo nibwo tuzabimenya kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi Ya- yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cya- cyabarwaga ibindi bi- binyura mu- muri forode umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe tu- ahita ariha- ariha amande ya miliyoni icumi noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura ikigo gishinzwe amashanyarazi mu rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana uruganda rwa mironko rukora ibikoresho bya plasitike ni rwo rwa mbere rwubatswe mu rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura niba iyi dosiye dushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
mu rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa abanyamurage uharanira ko ingoma ya cami yogaruka mu gihugu herman manirareba yashinze uwo mugambwe yabwiye ijwi rya amerika ko inyuma y'imyaka hafi mirongo itandatu bumaze ubutegetsi bushingiye kuri repubulika taciza bwazaniye u rwanda i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa ni ishyaka ryitwa eh, abanyamurage eh, riharanira kugarura ubwami mu rwanda eh, repubulika ikagenda igasubira mu burayi iyo yaturutse bwana herimani imana irareba kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika arasobanura ishyaka rishya yashinze ryitwa abanyamurage riharanira kugarura ingoma ya cyami mu rwanda mana irareba w'imyaka mirongo ine n'itanu uvuka ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko mbere yo gushinga ishyaka abanyamurage riharanira ko ingoma ya cyami yagaruka mu rwanda yabanje kugira icyo gitekerezo nyuma aza gusanga hari abandi bagisangiye Eh, ni igitekerezo nagize eh, ukwanjye nkimarana igihe kirekire noneho nabashije kubona ko hari abandi banyarwanda tugisangiye bashyigikiye ko u rwanda rusubira mu bwami mu itangazo rigufi yageneye abanyamakuru rigaragaza ko ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aribwo bwana erimani manirareba yatangaje ku mugaragaro ko atangije ishyaka abanyamurage riharanira ko ingoma ya cyami yagaruka i rwanda ijwi rya amerika yamubajije impamvu bahisemo izina abanyamurage abanyamurage rero nk'uko eh, mubyumva ni abantu barazwe abanyarwanda burya barazwe ubwami ntabwo bigeze baragwa repubulika kugeza ubu iri shyaka abanyamurage ryatangajwe ku mugaragaro ntirirandikwa ngo ryemerwe n'amategeko mu rwanda bwana manirareba akavuga ko mu bihe bya vuba baratangira inzira zo kuryandikisha ariko se ni kuki nyuma y'imyaka ibarirwa muri mirongo itandatu u rwanda ari igihugu kigendera kuri repubulika ubu bwana manirareba n'abandi avuga ko bamushyigikiye bagize iki gitekerezo cyo kumva ko ingoma ya cyami yagaruka i rwanda kuva repubulika yajyaho nta cyiza cyayo twigeze tubona imbuto repubulika yatwereye mbi iruta izindi ni jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo cyenda na kane bwana manirareba atangaje ko ashinze ishyaka abanyamurage riharanira kugarura ibwami mu rwanda mu gihe mu gihugu hari n'andi mashyaka ataremerwa n'amategeko kuri manirareba akavuga ko igihe ubwami butagaruka mu rwanda igihugu cyazima tubaye abanyantege nke ntitugarure ubwami muri iki gihugu cyazazima cyazimizwa n'iki kimaze imyaka hafi mirongo itandatu nta bwami buriho ariko kiriho kiriho gite ni ibintu biza gahoro gahoro igihugu ukabona kirazimye abantu bagahinduka abanyamahanga ntabwo ari n'u rwanda byaba bibayeho gusa muri afurika angora y'uyu munsi ntushobora kumenya ko hari ururimi gakondo rwahigeze manirareba kandi akavuga ko igihe igitekerezo cye cyashyigikirwa itegeko nshinga rya repubulika ryavugururwa mu ngingo zaryo zose maze hagatorwa uwaba umwami w'u rwanda ese kugeza ubu mu gihugu hari amashyaka cumi na rimwe mu butegetsi yo byagenda gute mu byifuzo by'uyu munyapolitiki E, amashyaka amashyaka yavaho e, cyangwa se agahindurwamo ibindi bintu e, bitewe n'uko abantu bicaye babiganiriyeho bwana manirareba yabwiye ijwi ry'amerika ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yandikiye inteko ishinga amategeko y'u rwanda asaba ku itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ryahinduka mu ngingo zose u rwanda rukongera gusubira ku ngoma ya cyami yavuze ko ibaruwa ye inteko ishinga amategeko yayifungiranye mu kabati nk'ibaruwa ijwi ry'amerika ifiteho kopi biboneka ko inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yayakiriye ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani aho yabasabaga ko perezida w'u rwanda paul kagame yareka kuba perezida maze agahinduka umwami w'u rwanda avuga ko perezida kagame ubwami bwakuweho n'abakoroni yarahunze aho ahungukiye ngo aba perezida kuri mani irareba ngo bwana kagame ntiyagakomeje kuba perezida mu gihe yashyizweho n'abanzi baribo bakoroni uyu mani irareba w'imyaka mirongo ine n'itanu izina rye ntaho rizwi mu bikorwa bya politiki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa kane urukiko rukuru mu rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire yari yarushyikirijeho yarigaga uwari arikipisicopi wa kigali tade ntihinyurwa yamuregaga gutesha agaciro abanyarwanda abanyarwanda bose no guca umuco gakondo wabo wari ushingiye kuri kirazira kawusimbuzi w'abaheburayo ushingiye kuri kiliziya gatolika y'i roma ufatiye ku gihe gishize u rwanda rugendera kuri repubulika bishobora kugorana ku gitekerezo cya bwanamanirareba na bagenzi be cyakumvikanana cyane ko hari abatari bake bafite imyumvire itari myiza ku butegetsi bw'ingoma ya cyami yashize nkakwibutsa ko u rwanda ruheruka umwami wa nyuma ari we kigeri wa gatanu ndahindurwa waguye ishyanga mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu amakuru yakunze kuvuga ko imwe mu mpamvu yaguye ishyanga muri leta zunze ubumwe za amerika ari uko mu bihe bitandukanye yagiye ashaka gutahuka mu rwanda nk'umwami ariko ntibikunde bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu gihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza urupfu rwa george floyd rwakuruye abantu batagira ingano mu myigaragambyo muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no ku yindi migabane y'isi george floyd ni wa mwirabura w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri yishwe n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika twigeze kuganira kuri bimwe mu biranga iyi myigaragambyo cyane cyane icyo gutera ivi hasi uyu munsi mureke turebere hamwe ikindi bamwe batangiye kwita ndetse revolisiyo ni ukurandura ibiranga ubucakara bw'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana abigaragambya bikomye ibimenyetso byose by'ubucakara mu gihugu cyose cyane cyane amashusho y'abantu batunze abacakara n'amabendera y'icyiswe confederate mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu b'amerika yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu mu mashusho abigaragambya bikomye harimo n'ay'abantu bakomeye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mbese ba bandi badakorwaho duhereye kuri george washington generali watsinze intambara y'ubwigenge nyuma aza kuba perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi abigaragambya bahangaye ishusho ye barayirandura muri leta ya oregon mu burengerazuba bw'igihugu ku nkengero y'inyanja ya pasifika muri iyi leta ya oregon abigaragambya bakubise hasi kandi n'ishusho ya thomas jefferson wanditse itangazo ry'ubwigenge bwa leta zunze ubumwe za amerika nyuma aza kuba perezida w'igihugu wa gatatu kuva mu gihumbi magana umunani na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani n'icyenda tukiri mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika abigaragambya baharabitse ishusho ya ulysses grant generali watsinze intambara yisubiranamo ry'abenegihugu nyuma abaperezida w'igihugu wa cumi n'umunani kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana umunani mirongo irindwi na karindwi si aho gusa hano i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche abigaragambya bikomye ishusho ya andrew jackson perezida wa karindwi kuva mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'icyenda kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na karindwi umutegarugori nancy pelosi perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yasabye ko ibimenyetso byose by'abayobozi ba confederate biri mu nyubakwa y'inteko birandurwa ryan mccarthy minisitiri wungirije w'ingabo z'igihugu ushinzwe igisirikare kirwanira ku butaka yatangaje ko yiteguye kuba yakwambura amazina ibigo by'igisirikare byitiriwe bamwe mu basirikare b'abajenerali ba confederate komite ya sena ishinzwe igisirikare nayo yatoye umwanzuro ushyigikira uyu mugambi ubuyobozi bw'igisirikare kirwanira mu mazi nevi n'ubw'abamarines bwatangaje ko amabendera ya confederate n'ibindi bimenyetso byose by'iyi confederate bigomba kurandurwa hose muri aya mashami y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika mu burasirazuba bw'igihugu i new york ku nkengero z'inyanja ya atlantika inzu ndangamurage y'uyu mujyi n'ubuyobozi bwawo bemeje kurandura ishusho ya theodore roosevelt perezida wa amerika wa makumyabiri na gatandatu kuva mu gihumbi magana cyenda na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda n'icyenda iyi shusho nini cyane imwerekana ari ku ifarasi ikikijwe n'umwirabura ku ruhande rumwe n'umusangwabutaka ku rundi ruhande bo bari ku maguru za leta n'imijyi myinshi nabo baranduye cyangwa bashaka kurandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'abayobozi ba confederate barimo uwayibereye perezida umwe rukumbi jefferson davis n'uwari umugaba mukuru w'ingabo ze general robert lee n'abandi bajenerali bari bamwungirije izi ni ingero zimwe na zimwe gusa usibye ibimenyetso by'abanyapolitiki bakomeye abigaragambya baranduye n'ibyo bari batunze abacakara b'izindi ngeri zitandukanye barimo n'abanyamadini bamwe bita abihayimana cyangwa francis scott key wanditse indirimbo yubahiriza igihugu cya amerika star spangled banner mu nzego za siporo umuco n'ubucuruzi nabo baragenda bafata ingamba zo guca ibiranga ubucakara n'ivanguramoko rikorerwa cyane cyane abirabura mu magambo make abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko ibiranga confederate amagana bimaze kurandurwa muri amerika kandi bateganya ko bizakomeza kuki abigaragambya kandi biganjemo abazungu barandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'ubucakara n'ivanguramoko hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri sebastian smith ni ubutumwa buremereye cyane sebastian smith ni umwarimu mu byo gusesengura umwuga w'ubugeni n'ubukorikori muri kaminuza wellesley college yo muri leta ya massachusetts mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ni n'umunyamakuru ukomeye wabiherewe igihembo cyitiriwe pulitzer aragira ati ibi bikorwa bisobanuye ngo turarambiwe turananiwe kubera ibi bintu byose byimakaza ubucakara ivanguramoko n'ubwicanyi biteye ishozi arakomeza ati ibi bimenyetso bihora bisuka umunyu mu gisebe kitazigera gikira igihe cyose bikiriho noneho ubutumwa bw'abigaragambya ni ukuvuga ngo niba byarabananiye kubikuraho twebwe turabyirandurira ku rundi ruhande ariko hari abandi benshi bumva ko kurandura ibimenyetso bidashimishije uwa mbere muri bo ni perezida trump yanditse ku rubuga rwe rwa twitter ko yahaye uburenganzira inzego z'umutekano guta muri yombi no gufunga abantu bose bakubita hasi ibimenyetso ndangamuco n'ibimenyetso ndangamateka ni amagambo ye inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yasangiza abandi yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo mubwire umugoroba mwiza ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.